hello my people welcome to BCGS tv today is your first time of coming across my channel don't forget to subscribe hit on the notification bell so that whenever we upload videos you'll be the first to be notified so my returnees god bless you i deal on royal home celebrities analyze shows on my channel daily i talk about things that is trendy i talk about royal houses homes I talk about the queen, the king, analyze shows. I do things, whatever I see on social media as a blogger, I always analyze it. So guys, subscribe. Because if you don't subscribe to my channel, you will not, you will not, I, if you don't subscribe and if you don't put that notification bell up, you will not get notified whenever I upload sweet videos daily on my channel. Please subscribe. So guys, without wasting no time, let's go on what why we are here on this on this channel so my correct people i don come again o not be small while they go on o queen um queen uh, uh, Queen mary and mama You don't charge you. You don't verse. na no say queen mary and mama na very strong woman for society A very strong woman again for voodoo know no be voodoo for juju mm-hmm. very strong woman so e come be like say now because of wetin dey happen una know say this one na social media Anything wey dey happen for social media na we dey touch light so my correct people na im make am we come touch light dis one so when e dey happen you understand me we come touch light am about wetin dey happen because she see am she say according to the information wey i get she don fair ask oni of ife say ah which one come be ashley own wen be say only her pikin na im dey go out now only her pikin na im dey go everywhere why oni of ife no dey take because dem say na uh, queen um, mary and na dem go dey carry go everywhere but come be like say for some time now you know oni of ife abandon na even um, Toby sef dem no even carry Toby out e come be like say na because people be think say na turn by turn until that our my colleague eh, wen be mami water wen even dey curse us before until my colleague come come come talk am say holy spirit for water don tell am say uh say dem don call am tell am dia papa or dia eh, mami water dem don tell am say Eh, ashley dey do juju you don charm the king you understand me di thing come tire me say ah ah how come now ashley juju now because they say ashley he dey go do juju well well and dat lead down where ashley Ashley dey lead down They say no be ordinary so ashley dey do juju make e take pursue all the whole oloris comot so that only she na e go remain just like what she did when she think say na she na him go be the olori of oni of ife wen be say everywhere her name come dey rain. she come comot for uk she come go dey stay nigeria that period as queen army comot ashley come go dey stay nigeria that period shebi una still remember you understand me so she come think say na only her name na e go dey rain for everywhere but right now na mary and mama na im don say no say the no be uh, um, say because she dey shame of um, friends and um, all these muslim people everywhere na only his daughter dey dey alone even for lagos ehem when people dey say dem dey see oni of ife and every day for lagos That one na story you understand story story story maria dey dey her own jejeje anywhere mariam they go e dey go by herself mariam don't rain eh e don rain finish so now, ashley now ashley did you do what they say ashley do they say not be small one e wan do ye ye lua because people when they say i don't know how ashley wan to turn to ye ye lua When e be say the post of ye ye lua e not vacant The post of ye ye lua now queen naomi now e be ye lua because if you now watch where my people. na say say queen army match e blood so mena no dey tok am say na dis thing imanj e match wetin be name lela lili lily or wetin dem call am no na blood imanj e no be lily abi na lili osun all those things na lie no be na blood na queen am imanj na me dey tell una today so make na make una go na me tell una today say na blood make una take am the way i take tell una and mariam wetin mariam match na water dey put water for mariam for ground my people. dem didn't put blood because dem no dey see two yeye lua. e doesn't exist na one na im dey see and even though queen naomi na yeye lower dem dey call queen naomi if una watch well when queen naomi when e dey do naming ceremony that time wen e carry tajini kawo come wetin dem dey call am na yeye lua dey recall am na you understand na yeye lua dey recall am e don match that blood e don match that blood you understand e match am no be lily no be osu and osu osu abi wetin una dey call am That thing say if dem eh, dey marry for north dem go match am never no be him so i'm putting it to you people. say na this thing na im match na she queen naomi na be ye ye lua so actually you are just wasting your time i dey wait for your people i dey wait for fast start i dey wait for uh, wetin be bob i dey wait for den and ade and waiting dem call adejo uh, eh, adejimobi i am waiting for you people you understand for this place now so na dem no cause am o na advice dey advice am na you come see say dem come dey say you are you now talking like uh, bose corner mm, you and boss corner no one different you understand because the person don't talk true for now he knows the truth and he talk true the other one the baby don't come out come do like uh, this thing but uh, uh, uh, parrot the debunk her wetin concern me sha e not concern me all me i know say ah i support her oh, hundred times violent every day today na monday violent let am continue and we never enter tuesday sef make the violence continue eh? my people, what did dem say make dem told do queen army They don't use and do their self, or do or do odumaduma What did they happen now go on son you take somebody seat at the end of the day What did happen mariam you you thought only of ife we divorce queen army right you thought she only of ife we divorce her Only of ife refuse to divorce her So Queen remained the first wife, and Queen presently, right now, she's pregnant. So there is nothing you people can do about it. If God, what if God don't talk? Nobody can change her. So that is it. So if you like it or not, whether you like it or not, you are not the first wife. You should know that one. So the mother should know that no matter wetin the king promise you say he won't do and he go take present your wife your pikin you go take make your pikin dey there you suppose to know say dat one na story it will not happen like dat na story be all those ones story story eh, na im di king dey give you so di king di eh, mary mama don get am serious with di eh, king and ashley so e be like say he with ashley now go gather pull leg for road so mary ashley sisters dem dey carry am dey waka all the whole native doctor dey go so mama naomi eh, mama um, god forbid mary and mama yes i know say the one wey dem go even go dem eh, go even go hmm, go even eh, people ikoyi grave now go carry juju for there so my pipo arrest my case o oh. yes o oh, abeg make una leave una comment o oh, according to wetin una